murumva ijwi ry'amerika ni saa kumi n'imwe n'igice mu gitondo mu burundi no mu rwanda ubu ijwi ry'amerika rikomeje ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi aho muri hose ndabaramukije muri kumwe na eugenia mukankusi i washington dc bahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu uyu munsi ni ku cyumweru mu kanya gato turatangira tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda kiza kugeza isa kumi n'ebyiri guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo mbere y'ibyo byose ariko ijwi ry'amerika ribagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi uyu munsi
mwaramutse mwebwe mwese muteze amatwi ijwi rya amerika i washington dc kuri mikoro muri kumwe na Josine munezero ngiye kubashikiriza amakuru hirya n'ino perezida joseph kabila wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo asaba abanyagihugu kudahurikira kudakurikira abo yise abanyamahanga bacakubiri n'amategeko mu kwivanga mu bibera mu gihugu ciwe ni mu ijambo yashikirije mu ndwi iheze igihe bariko bahimbaza imyaka mirongo itanu n'itandatu kongo imaze ironse intara yo kwikukira muri iryo jambo kabila yarashimagije akatari gake abajejwe umutekano mu gihugu ibyagaragaye nk'inyishu yatanze ku bihano leta zunze ubumwe za amerika iheruka gufatira umwe mu bategetsi bakomeye b'igipolisi ca kongo itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka amerika na bamwe mu bagize inama nshingamateka bamwagiriza kwigiza inyuma amatora gutoteza imigambwe itavuga rumwe na leta hamwe n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike uwo munsi wo kwikukira ni wo uharugwa kuba ari umunsi wa nyuma ahimbaje kuko azorangiza ikiringo ciwe mu kwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka kuko ibwiriza ibwirizwa shingiro rimwemerera gutwara ibiringo bibiri gusa mu kwezi kwa gatanu sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri ico gihugu yatangaje ko kabila ashobora kuguma ku butegetsi gushika hatunganijwe yandi matora umwe mu barongozi bakomeye mu basanzwe batavuga rumwe na leta ya Kongo aho ari mu buhungiro yavuze ko vyibonekeza ko perezida kabila ariko agerageza uburyo bwompi kugira amatora yigizwe inyuma kugira agume ku butegetsi perezida kabila amaze umwaka asaba abo bitavuga rumwe kwicara ngo baganire edem kojo yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa togo niwe aserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika muri icyo gikorwa abatavuga rumwe na leta babona ko ibyo biganiro ari nk'umutego basaba leta zunze ubumwe za amerika kubibafashamwo abana babiri nibo baguye mu gitero cagabwe n'abagwanyi ba al-shabab cabereye mu bumanuko bw'igisagara ca baidoa kiri ku birometero amajana abiri na mirongo ine na bitanu uva ku mugwa mukuru i mogadisho mu gihugu ca somaliya abandi cumi n'icenda barakomeretse umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika muktar atosh avuga ko ivyo bitero vyabereye hafi y'ahari ibirindiro vy'abasirikare bikaba vyari bigamije gutera n'ibiro vya leta muri ako karere ivyo bitero bikaba vyaturutse ku nkengera z'igisagara Baidoa ico gitero kiri mu bitero kiri mu bitero bikomeye umuhari Al-Shabaab umaze kugira kuri ico gisagara Al-Shabaab imaze kugira kugira ibitero bitari bike irondera gutera ikirimba c'umukuru w'igihugu ariko ivyo bibombe bikagwa ku banyagihugu ibiro vy'umukuru w'igihugu vyatangaje ko leta yafashe yafashe ingingo yo kwitegurira gutera bikomeye umuhari Al-Shabaab ariko ntibavuze ryari ivyo bitero bizotangura intumbero y'ivyo bitero akazoba ari ukubohoza ibisagara vya Jilib Bulogudud n'ibindi Al-Shabaab isanzwe yari igaruriye ha, biri hafi y'uruzi Juba imbere y'uko iryo tangazo ry'ibiro vya leta risohoka umuhari Al-Shabaab wari wigaruriye wari wigaruriye igisagara ca Radbur Radhur kiri mu ntara ya Bakul inyuma y'aho igisirikare cya somaliya n'icya etiyopiya bivanyweho atansiguro itanzwe inyuma yabo inyuma y'aho abantu bashika kuri mirongo ibiri bapfiriye mu gitero cyamaze amasaha cumi n'imwe bari mu nzu y'uburiro kuri uyu wa gatandatu ubutegetsi bwa bangladesh bwarungitse inteko zikomeye z'umutekano ku mugwa mukuru idaka abajejwe umutekano barashoboye kurokora abashika kuri cumi na batatu bari bagizwe imbohe abenshi muri abo bapfuye baturuka mu bihugu by'ubutaliyano n'ubuyapani icyo gitero cyarahitanye n'abapolisi babiri ba bangladesh shehe hasina umushikiranganji wa mbere wa Bangladesh yatangarije kuri televiziyo y'igihugu kuri uyu wa gatandatu ko Bangladesh kitazokwemerera abo babisha konona ishusho y'igihugu ibiro by'umukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika byatangaje ko hari umunyamerika yaguye muri ico gitero mu itangazo ryasomwe na Josh Ernest umuvugizi mu biro by'umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika yateye ivyatsi abakozi abakoze ico gitero avuga ko ari igikorwa kigayitse cy'iterabwoba yavuze kandi ko leta zunze ubumwe za amerika yifatikanije na bangladesh n'ayandi makungu mu kurwanya iterabwoba aho ribereye hose mu gisagara cya dallas kiri muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya texas ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika haratunganijwe kuri uyu wa gatanu isabukuru y'isinema z'abanyafurika iryo sabukuru rizomara iminsi itatu rikaba ryerekana isinema zatunganijwe n'abanyafurika canke abandi berekana ubuzima n'ibibazo bitandukanye ku mugabane wa afurika turamushimiye mugenzi wacu utugejeje amakuru avugwa ku isi ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo reka ntangire ngo uyikaze kandi nkwifuriza kuza kunogerwa n'ikiganiro ejo cy'uyu munsi mukaba mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko nshuti bakunze b'ikiganiro ejo ikaze mu kiganiro ejo cya none
ejo ejo ejo ejo ejo ejo nk'uko bisanzwe ni ku cyumweru ku isaha nk'iyingiyi saa kumi n'imwe minota mirongo itatu n'itanu ndetse kikaza gusubiramo ku isaha y'isaa mbiri minota itanu n'isaha y'isaa kumi n'imwe minota itanu ku masaha ya nimugoroba wowe rero utajya usiba kudutega amatwi turagushimiye kandi twongeye kuguha ikaze muri iki kiganiro kuri uyu munsi muri studio mugiye kubana nanjye nicole umuziranenge naho roje nigena ahagarariye iki kiganiro
mu kiganiro ejo igihugu cy'u rwanda ni kimwe mu bikibarirwa mu biri mu nzira y'amajyambere ni muri urwo rwego ibikorwa byo kwiteza imbere tuva ku rwego rumwe tugana mu rundi ari byo ahanini usanga byimakajwe imbere tugarutse ku kijyanye n'umuco hagenda haboneka imyumvire itandukanye abantu bafite ku muco rimwe na rimwe ibi bikaba byanakurura n'amakimbirane ubushize rero twari twaganiriye ku muco ariko ahanini twibanda ku mivugire y'ikinyarwanda gusa tubikomozaho kuri uyu munsi tugiye kuganira ku buvuzi gakondo twibanda ku myumvire itandukanye abantu bafite ku buvuzi gakondo ndetse n'ubusanzwe aribwo bwa kizungu ntuve ku murongo ejo ejo mwe mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefoni ikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
burya buri wese afite uko yumva ndetse agafata ubuvuzi bwa gakondo ku buryo butandukanye n'ubwa mugenzi we kuri ubu mu rwanda hashyizweho itsinda ryemewe n'amategeko ry'ubuvuzi gakondo reka dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero tugitangire ku bitekerezo by'urubyiruko rutandukanye ku cyo batekereza ku buvuzi gakondo cyangwa itandukaniro baba babona hagati y'ubuvuzi bwa kizungu ndetse n'ubwa gakondo ni kuri mikoro ya bagenzi banjye pacifique tabara na shema sixibel ubuvuzi bwa gakondo buterwa n'ubushobozi uba ufite hari ubwo ako kanya uba utabasha kuba wakitabaza kwa muganga ni nk'ikintu cy'umwimerere kenshi cyakoreshejwe nko mu muco gakondo ariko ubu kugeza ubu ngubu bagenda babihindura bakoresheje ikoranabuhanga iyo udafite ubushobozi mbega burakuyamba ariko waba ufite ubushobozi ukagana kwa muganga bakagira icyo bakufashaho erega abantu bose barajijutse ibyo byari ubujiji bwa kera mba mfite mituweli yanjye ntabwo najya muri biriya bya kinyarwanda sinabyemera kubera yuko burya umuti wo kwa muganga niwo uvura naho se biriya wabivuza wamenya biku Eh, njya numva ngo indwara y'umwijima ngo hari ivurwa n'abanyarwanda ubuvuzi gakondo ni ibifasha abantu mu kwivuza utabashije kugera kwa muganga ukajya gushaka
ese wowe udukurikiye utekereza iki ku kwivuriza ku buvuzi gakondo cyangwa ku kwivuriza ku buvuzi bwa kizungu ese haba hari itandukaniro riri hagati y'ubuvuzi bwombi dusangiza igitekerezo cyawe ubinyujije kuri nimero zacu arizo zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri barakoze cyane ku bw'ibi bitekerezo mwiyumviye ko buri wese afite uko yumva ndetse agafata ubuvuzi bwa gakondo cyangwa ubwa kizungu
komeje gukurikira ikiganiro ejo ushobora no kudusangiza ibitekerezo byawe unyuze kuri imeri yacu ariyo feedback ejo at gmail dot com ndetse kandi ushobora no kutwandikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga nka instagram twitter ndetse na facebook hose urahadusanga ugihashakira ukandikamo ijambo ejo youth echo mu magambo afatanye
turakomeje rero nubwo kuri ubu usanga hari umubare munini w'abatarasobanukirwa iby'ubuvuzi gakondo aha ni muri nyarutarama ni mu mujyi wa kigali kuri rimwe mu ivuriro ryemewe ariko rinavura gakondo ni mu kiganiro n'uhagarariye iki kigo ubwo yaganiraga na bagenzi banjye ive nkuye mu ruge na charlotte neza yabasangije byinshi
ndi muganga rutanga rw'amaboko ni umuyobozi w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco abantu batangije uburyo bushingiye ku muco nyarwanda mu kuvura indwara n'ibibazo bitandukanye byo mu mutwe psikoterapi bazisura kiriti rwandeze umuntu n'indi atandukanye uba ugira kabiri bwa mbere nawe ubwa kuko ni nyabutatu agizwe n'umwuka intekerezo n'umubiri spiritual and body iyo umugabane umwe wakozweho umuntu uko yakabaye wese aba yakozweho bwa kabiri umuntu n'indi atandukanywa n'umuco we ni ukuvuga ko udashobora kwiga umuntu cyangwa ngo uciye hirya y'umuco we twakoranye n'abarwayi bari barasaze kubera guca kuri za kirazira ariko abarwayi twakoranye ni uko bari bameze sinavuga ko aribo bananiwe gukira ahubwo ntibakira dukoresheje uburyo bw'ubuvuzi mvamahanga nk'uko tubwiga nibwo nagize igitekerezo cyo kuvuga ngo ariko abantu turimo turabavura yego barwaye indwara zo mu mutwe ariko turabavuza uburyo nubwo ari mpuzamahanga ariko bwaje buturutse ahandi hantu abandi baganga bagenzi bacu babutangije bitewe n'ibibazo bahuye nabyo iwabo ni iki kitubwira ko ku bandi bizakunda kuri abo rero byaranze kuki tudashobora gutangiza uburyo bushingiye ku muco wacu indera nimenyereza nibona akurikiranye abo barwayi ndavuga noneho ni byiza ko dutangiza natwe uburyo bushingiye ku muco wacu Eh, hamwe rero no guhuza ibyo twari twarize mu by'ubuzima bwo mu mutwe mu kiganga bisanzwe hanyuma n'ubumenyi eh, n'umurage nari mfite mu muco nibwo twabashije gutangiza ubwo buryo ku kijyanye n'ubuvuzi nakuvuga ko n'ubusanzwe ndi umuganga mu buryo niba nakwita bwa kizungu nk'uko tubyiga mu mu kiganga Ah, hamwe rero n'ubwo kugaragaza kuko abo barwayi bari barasaze biturutse kuri kirazira byarangiye tumaze kubavura nashoje kaminuza eh, maze kubavura muri ubwo bushakashatsi mu kinyarwanda barakubwira ngo si igigi si igiti igiti cyumvira umuvuzi niho nakubwiye ngo nta nta miti itagira imitongero icyo wita wowe ko ari ikintu gisanzwe ureba abisirayeli bageze ahitwa imeriba amazi yabo yararuze imana ibwira munsi baritotombera ikimwereka igiti afata cyari igiti gisanzwe gikubite muri ayo mazi amazi araba mazima niko byagenze iyo bikorewe iyo ngiyo byitwa mvajuru muri isirayeli burayi byitwa mvajuru byitwa na siyansi tukayiga ariko byakorerwa muri afurika byakorerwa mu rwanda ni ibishitani ni ibishenzi aha ni ukuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe ndetse n'ibyo mu buryo bwe- bw'umwuka niba ariko navuga dukoresheje umuziki mu gihe turimo gukoraho umurwayi dukoresha imiti runaka hanyuma tukaba turimo turanavuza ingoma niho nari ngeze ku ngoma nanone nk'ikimenyetso cy'umunezero mu muntu tukayivuza nk'uko bavuzaga ingoma mu buryo bw'impuruza hanyuma umvisha impuruza byibuze agatekana ati impuruza yavuze abantu babimenye nka stress bishobora nanone gufasha mu buryo bwo kuvura indwara nk'ibintu by'ibitongerano dukoresheje umuziki mu buryo bw'imitongero kenshi uza- ba- babyita sirozisi mu buryo bw'ikiganga cya kizungu ishobora guturuka ku mwijima ishobora no kuba ariko n'urushwima rw'ururogano Eh, hanyuma hano turimo turerekana indwara z'imitsi urabona ifoto y'umubyeyi hano umuntu ufite ah, amaguru urabona ko aranabyimbye bigaragara yari afite ibibazo by'imitsi twamuvuye rero dukoresheje uburyo bwitwa imbaraga yo gukoraho hanyuma hano hari umubyeyi urimo kuboha
nawe ugifungura indangururamajwi yawe radiyo n'ijwi rya amerika turi mu kiganiro ejo barakoze cyane ku bw'iyi nkuru ese haba habaho igikorwa cyo gupima ubuziranenge kuri iyi miti y'ubuvuzi gakondo haba hari impamvu ituma bamwe bareka ubuvuzi bwa kizungu bakagana gakondo byose ni mu nkuru ikurikira higanjemo n'ubuhamya na bamwe mu bakize indwara ku bw'ubuvuzi gakondo nigeze kwivuza mu nda nari ndwaye mu nda ndibwa cyane nagiye kwa muganga bakajya bampa imiti ariko nkajya nku- numva nkomeje kubabara nkomeje kugira uburibwe bwi- bwi- bwi- bwo mu nda kandi ngoresha n'imiti abiza baza kungira inama yo kujya kuntuza kuri uwo mukecuru duturanye wo mu nda aramvura kandi imiti ama iyo uyinyweye nta kibazo ugira kabisa nari maze igihe kigeze nko mu mezi abiri ariko yarankurikiranaga buhoro buhoro nibura nko mu byumweru bibiri mu nda ne- byarashize Ubu kandi hari igihe cyageraga bikagaruka ariko noneho byagiye burundu Ubu- ubuvuzi bwose buravura Kuko kandi ubuvuzi bwa gakondo buravura cyane ntabwo mvuze ko wenda aribwo buvura gusa ariko nabwo buravura kurusha kuko n'ubundi n'imiti bakoresha muri gakondo usanga iyo bayicishije no mu nganda kuko imiti myinshi twe dukoresha ari gakondo usanga ariyo bakoramo imiti twe dukoresha nka medikama nyine bya bindi bwa mbere naraje ndivuza indwara yari nabonaga yananiye kwa muganga bara- baramvura mbona ndakiza yari indwara yari yamfashe mu kibuno eh, nzanamo akantu k'akabyimba ubwo ngubwo njya kwa muganga baransuzuma bamaze kumbwira indwara ndwaye banyandikira umuti yumva nawuguze nk'ibihumbi cumi na bibiri ndangije ndawukoresha maze kuwukoresha icyumweru gishize ya ndwara irongera iragaruka ubwo rero maze kugaruka nganira n'abantu bambwira yuko ngo mu bagorozi bavura indwara nyinshi cyane ubwo mpita nza hano mu bagorozi banyandikira umuti bampa n'ibumba ryo gusigaho bampa n'imiti yo kunywa ngo ndivura indwara irakira yarakize burundu yarakize burundu bampaye umuti nagiraga diyabete ngeze muri magana atandatu barakomeza ndivuza bampindagurira imiti birakomeza biranga nje hano bampa umuti ariko sinareka no kunywa yayindi irakomeza guhindagurika hanyuma nibwo ibinini mbihagaritse nsigara nk'umuti wa hano nyweye umuti wa hano n'i kanombe nagiyeyo na sehashika nagiyeyo hose nagiyeyo ariko ubu ngubu iyi miti nywa irimo kubimanura hari undi muturanyi wanjye wa- warwaye petite se ayimaranye imyaka myinshi ariko ejo bundi hano yarahakiriye ubu nta n'imiti akinywa byararangiye imiti narayikoresheje icyo gihe bari bandagiye umwana nanjye narwaraga igifu na mama yarwaraga igifu na sima akoreshaga pombo bigira aho biranga noneho bamuha imiti ya kinyarwanda mu bagorozi arakira ubu yarorohewe
Ah, mwabyumviye ko benshi bafite uko bafata ubuvuzi gakondo dore ko bagiye bagaragaza yuko hari impamvu bagiye bari ku buvuzi bwa kizungu ahubwo bakagana gakondo mu ndirimbo nziza cyane umuhanzi Eric Mucyo afatanyije na Jay Polly bagize bati ibwiza iwacu ishimishe mwe mwese dukomeje kubana muri iki kiganiro gatatu eric mucyo komeza ubabwire iby'iwacu ni jay paul umuhamya jimmy jimmy komeza ubahe ku ngoma z'iwacu kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
hari hatuma kotsi imirasire idasanzwe hari imisozi hari amatara n'iwabo w'abantu niwonyesha ubumuntu ndetse no ku bumuntu Oh, hariya ni iwacu Ah, iwacu mu mpera z'umucyo aterana iwacu iwabo w'abantu imbizi iwacu mu mpera z'umucyo aterana iwacu iwabo w'abantu aho amata agira gitereka aho inka zigira gisasira uzasanga abari b'indero n'umuco Huu! n'abasore b'intwari batari ibigwari aho ireme ry'ubusabane n'urugwiro aho urukundo rwa kivandimwe ruganje kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
aho ni muri afurika
Atera iwacu
kuri shyikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo kera aho nihondeye nturuka utibaza byinshi gusa unyumve cyane ni mu misozi n'ibibaya twasigiwe n'abakurambere baturinze ubugwari bashaka ubutware none ubu ndisanzuye wese ndavuza ingoma n'abakarazi wacu nkumva uburyohe bw'izi gakondo nkumva imirya y'inanga n'aha nagombaga gushyikira ah, niho numva nisanga vuza ihembe hose bumve hano hafi ndetse n'iyo bigwa basuhuze muri iyi ndamukanyo utamashyo muraho murakoma dore ibisagara byuzuye inka abashumba baraho barakama ntabyo inzara cyangwa inyota aho ugeze hose baragusomya yewe nzajya ngenda ariko ngaruke nzihamira hano nkwiye kuba nahibye amahanga henda akaryana reka dukomere kuri afurika
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
Ah, reka dushimire aba bahanzi ku butumwa bwiza banyujije muri iyi ndirimbo ni nako tugeze muri wa mwanya wahariwe ibitekerezo byanyu mwe bakunzi bacu mudasiba kutugezaho shyaka morisi ikaze umwanya ni uwawe
urakoze cyane kuri uyu mwanya mwiza w'ibitekerezo by'abakunzi bacu mpaye aho ngiye kubagezaho ubutumwa bw'abakunzi bacu batwandikiye muri iki cyumweru gitambutse ku kiganiro cyavugaga ku muco nyarwanda ariko by'umwihariko ku mivugire y'ururimi rw'ikinyarwanda umunyeshuri muri kaminuza y'u rwanda ishami rya rukara nsabimana vincent ati mbona yuko urubyiruko rushobora kuba rukurikiza bamwe mu bayobozi bavanga indimi igihe baganira n'abaturage habimana inyasi uri i nyamirambo ati ururimi rwacu rurimo gucika pe kuko hari ubwo uganira n'utari umunyamahanga ukajya kumva agize ati sorry kamem anyway pardo n'ayandi magambo asoza avuga ko wabifata nk'ubwiyemezi ibitekerezo byanyu ni wo musingi w'ikiganiro ejo nawe dusangiza ibitekerezo byawe reka dukomereze ubu butumwa ku bwa muvunyi samu umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza imana ati ururimi rw'ikinyarwanda rukwiye gusigasirwa ariko usanga abakabikoze nabo bavanga indimi asoza ati abayobozi bakwiye kutubera urugero rwiza naho ndahiriwe jean damascene umurezi muri ecole primaire santa maria mu karere ka gicumbi ati ndashimira abanyamakuru b'ikiganiro ejo ku bw'ibiganiro byiza baba baduteguriye nawe urakoze cyane jean damascene naho shadrack mu karere ka nyamasheke ataba atazi neza ururimi rw'ikinyarwanda kubera impamvu z'amateka dukwiye kubegera tukabafasha kukimenya neza ubu butumwa rero reka tubusoreze ku bwa benito uwase uri i rwamagana ugira ati nkunda ikiganiro ejo reka tumushimire tunahinira aha ubutumwa bwanyu bwa none murakoze cyane naho ubutaha njye nari shyaka morisi
turabashimira ku bw'ibi bitekerezo mudahwema kutugezaho ariko tugana no ku musozo gusa mbere y'uko dusoza reka mbibutse ko kuri uyu munsi twaganiriye ku buvuzi gakondo ahanini twibanda ku myumvire itandukanye abantu bafite ku buvuzi gakondo ndetse n'ubwa kizungu twumvise ibitekerezo by'urubyiruko rutandukanye kuri ubu buvuzi bwombi ndetse dukomereza ikiganiro ku buhamya bwa bamwe bakize indwara ku bw'ubuvuzi gakondo twakomereje ikiganiro n'umuhagarariye ivuriro aho yatuganirije byinshi ku buvuzi bwa kizungu ndetse n'ubwa gakondo byose byari mu kiganiro ejo cy'uyu munsi
ubaye waracikanywe n'ibiganiro bya ejo byatambutse nyarukira ku rubuga rwacu ari rwo wa eshatu akadomo ejo yufu eko akadomo oruga
reka ikiganiro cy'uyu munsi tugihinira ahangaha mbonereho nshimire mwe mwese mwafashe umwanya wanyu mugakurikirana ikiganiro ejo cya none ndetse n'abanyamakuru ba ejo bakora buri kimwe iki kiganiro kibagerewe reka ngire ni mwakoze kubana natwe kuri mikoro mwabanye nanjye nicole umuziranenge roje nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro ntugacikwe gukurikira ikiganiro ni ku masaha asanzwe y'isaa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'itanu buri cyumweru kandi kikaza gusubiramo ku isaha y'isaa mbiri n'iminota itanu ndetse kikaza gusubiramo nanone ku isaha y'isaa kumi n'imwe n'iminota itanu ku masaha ya nimugoroba mukomeze kunogerwa na gahunda za radiyo ijwi rya amerika yabateguriye amahoro kuri mwe mwese twabanye tuzasubira ubutaha
iyi ni inkuru y'umugabo wabyaye abana abana bagiye batajya ku rugamba nyina w'abana arapfa babaho nabi amarira n'agahinda birabajegesha ku rugamba umugabo agira ubutwari arataha abana baramuhobera arabahoza arabaza arabagaburira barakura bashimira papa wabo none reba uyu munsi ashize imyaka none ashaka kugenda abana bati apana papa bigenda bigenda bigenda ubu nibwo tugushaka apana papa bigenda bigenda bigenda ubu nibwo tugukeneye apana papa bagize ubwoba abana bagize ubwoba batinye ko bagiye gusigara na bonyine batinye imfizi n'ibisambo bya nijoro bibutse imvura bibuka agashumi mu nda bibutsa papa ko nta mpamvu yatuma basiga bose bose icyarimwe baramuzitira bararirimba batakamba bati apana papa bigenda bigenda bigenda ubu nibwo tugushaka apana papa bigenda bigenda bigenda ubu nibwo tugukeneye apana papa agahinda kenshi baramwinginga batitora abaturanyi bamaze kutwubaha batubwiye ko ibyo ukora ubikora ku bwacu baticemeza ugumaha nitwe tubigusabye ugiye twasigarana nande ugiye taririmba urwo tubonye reba nawe aho twari tumaze kugera Chingo ni samba rwose ntabwo ari ukukugora reba nakabucura karakwinginga karirimba gatakamba kati apana papa bigenda bigenda bigenda ubu nibwo tugushaka apana papa bigenda bigenda bigenda ubu nibwo tugukeneye apana papa bigenda bigenda bigenda ubu nibwo tugushaka apana papa bigenda
kuba twumva tariki cumi n'esheshatu y'ukwezi kwa karindwi imyaka makumyabiri izaba ishize ijwi ry'amerika ritangaza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
ibiganiro byaryo byagarurira abantu icyizere cyo kumva radiyo nyuma y'amaradiyo yahembereye ubwicanyi mu rwanda no mu burundi abanyarwanda n'abarundi bakurikiye ibiganiro by'ijwi ry'amerika babonye ko radiyo yabafasha kwiyubaka kwizerana no gusana imitima
radiyo ijwi ry'amerika yabaye umudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye naho si akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka makumyabiri ishize ese imyaka makumyabiri itaha izazana iki mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi
aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi rya amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana turabashimiye bagenzi bacu bo mu rwanda batugejeho icyo kiganiro ejo umwanya ukurikira ni uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru